Yeni Radyo Izvilja Amerik. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri n'imwe y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iki gitondo muri kumwe nanje fidel niyongabo mu burundi sentare ntayinyuzwa yasomeye urubanza abantu cumi n'icenda bagirizwa igandagurwa rya perezida melchior ndadaye yabaye ku itariki mirongo ibiri n'imwe y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu tukibaza ko ari urubanza bite bitebuke ruzosubirwamwo kandi rukarubanza ruteza kuzocibwa hisunzwe mu mategeko n'ibindi bihe uburundi bwagiye buracamwo bigoye navyo ni n'umuntu atokwirengagiza uyo ni umuhinga mu vy'amategeko janvier bigirimana asigura uko abona ingingo ya sentare nkuru y'uburundi yo gukatira pierre buyoya yahoze ayoboye uburundi umunyororo wo guherayo umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburundi n'amakungu albert shingiro n'uwujejwe iy'u rwanda n'amakungu vincent biruta ejo babonanye ku buryo ibihugu vyompi vyosubira kubandanya imigenderanire yavyo hano muri amerika ikiganiro mpaka ca kabiri ari naco ca nyuma gihuza perezida donald trump na joe biden bazohiganwa mu matora gitegekanijwe kuri uyu wa kane izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigarukako mu kanya amara imbere yaho reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya aroyisi urakoze fideli muri nigeria buramatari w'igisagara cy'ubutunzi ca lagose yaratangaje ihagarikwa ry'uruja n'uruza rw'abantu amasaha mirongo ibiri nane bivanye n'imyiyerekano yiyamiriza ubwicanyi bw'abapolisi yabaye ndanse buramatari babajide sanuo olu yavuze ko abemerewe gusohoka inyuma ya saa kumi z'umutaga ari abakozi ba nkenerwa hamwe n'abatabara inyuma y'imyiyerekano yamaze indwi zitari nke leta ya nigeria ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kw'icumi yaremeye gusambura igipolisi kirwanya ubusuma ciyamirijwe n'abanyagihugu ariko abakora imyiyerekano barabandanije mu gihugu cyose basaba impinduka ziyaguye ku mikorere y'igipolisi hamwe no kurangiza ingeso yo kurya ibiturire abantu bashika cumi baramaze gupfa kuva iyo myiyerekano igitangura mu ntango z'uku kwezi kw'icumi abigaragambya hamwe n'abaharanira agateka ka muntu bagirije igipolisi ca nigeria gukoresha ingufu zirenze mu bihe by'imyiyerekano ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ryaronse abemeye gutanga intererano ingana hafi umuriyaridi umwe ni miliyoni amajana indwi z'amadolari yo gufasha akarere ka sahel yo hagati kagizwe n'ibihugu bya burkina faso mali na nigeri mu nama yahuje abafasha yabereye i copenhague muri denmark umukuru w'ishami rya oni rijejwe imfashanyo mark locoke yabwiye abanyamakuru ko ari intsinzi ikomeye bivanye n'ibibazo bihanze isi birimwo na covid cumi n'icyenda oni yaragabishije ko ako karere ka saheli kari mu bibazo biriko bigasunikira mu bukene butagira izina inzara hamwe n'imihari y'intagondwa yavuze ko mu gihe amakungu atotangura kurabira hafi ibyo bibazo no kurondera amafaranga yo kubihagarika ingaruka zishobora gutandukira ibindi bihugu byo mu karere mu myaka iri imbere indorerezi z'abanyafurika mu matora muri gine zavuze ejo kuwa kabiri ko amatora yabaye mu mpera z'indwi yatunganijwe neza kandi yabaye mu ituze ari kumwe mu banyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi ahiganwa na perezida alpha konde aramaze gutangaza ko yatsinze augustin matata ponyo aserukira umuryango w'ubumwe bwa afurika muri gine yavuze ko amatora yabaye ku mugaragaro kandi hubahirijwe amategeko ni mu gihe umuyobozi w'umurwi ujejwe imyiyamamazo y'uwo munyepolitiki atavuga rumwe na leta yabwiye abanyamakuru ko leta iriko iriba amajwi mu bikorwa vyayo vyo kuyaharura igisirikare ca israeli cavuze ko hari igisasu ca rokete catewe muri israeli kiva i gaza mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri iki gitero cabaye inyuma y'aho israeli itangarije ko yatoye umuhora uca mu kuzimu winjira mu gihugu uva mu ntara ya palestina igisirikare cavuze ko ico gisasu carasiwe mu kirere ariko ntiyavuze nimba hari uwo cahitanye canke ico cononye nta muhari gushika ubu uravyitirira umuvugizi w'igisirikare ca israel jonathan conricus yavuze ko abaciye iyo nzira yo mu kuzimu batazwi ariko ko umuhari hamase ari wo ukora ibikorwa nk'ibyo byose bibangamira umutekano wa israeli abategetsi ba israeli bamenyesha ko bamaze gutora imihora ica mu kuzimu mirongo ibiri iva muri gaza kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi sentare ntayinyuzwa ejo kuwa kabiri yasomeye urubanza abantu cumi n'icyenda bagirizwa igandagurwa rya perezida melchior ndadaye ryabaye ku itariki mirongo ibiri n'imwe y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu mu bahawe igihano cyo gufungwa burundu harimwo majoro pierre buyoya yayoboye uburundi inshuro zibiri inkuru y'uru rubanza tuyibaze mugenzi wacu eroje w'irikaneza
Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi ubu akaba ari intumwa y'umuryango w'umwe bwa Afurika mu karere ka Sahel n'igihugu ca Mali niwe aza kwisonga ry'abakiriye umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose iruhande yiwe hari kandi na bamwe mu bahoze ari abategetsi mu nzego zo hejuru nka Libe Habarunyeretse yigeze kurongora inama nkenguzamateka Alphonse Marie Kadege yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Alfred Nkunziza yigeze kuba umushikanganje wo kwivuna abansi akaba muramu wa Kadege hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'intwazangabo z'ibicocoro bahoze mu gisirikare ca kera kizwi nka Expa imbere y'uko kivangwa n'imigwi yagwanye ubutegetsi yari yiziziwe n'abahutu mu gihe co cari ciganjemwo abatutsi sentare ntayinyuzwa y'uburundi yabagirije ivyaha bitatu nyamukuru ukwica umukuru w'igihugu ugutembagaza ubutegetsi bw'igihugu hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu batatu barimo bernard busokoza yigeze nawe nyene kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hagati y'ukwezi kw'icumi ibihumbi bibiri na cumi na gatatu n'ukwa kabiri ibihumbi bibiri na cumi na kane bahanishijwe umunyororo w'imyaka mirongo ibiri bagirijwe gufatanya n'uwa mbere ivyaha wakurikiranyweko umuntu umwe gusa mu bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa melchior ndadaye niwe yejejwe ni antoine nduwayo yigeze ku mushikiranganji wa mbere hagati y'ukwa kabiri igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu n'ukwindwi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu akaba yavuye mu mabanga atanze imihoho inyuma y'aho perezida silvestre ntibantunganya akomborewe na pierre buyoya umugwi wa mbere kandi hejuru y'ugufungwa wo guherayo sentare yawatse indishi y'akababaro n'ishumbusho igera ku miliyaridi ijana na zibiri imiliyoni amajana icenda na mirongo itatu n'imwe rimwe ibihumbi amajana indwi na mirongo ibiri n'indwi n'amajana atanu mu mafaranga y'amarundi abakurikiranwa bose mu rubanza rwa perezida ndadaye basa n'uko bari hanze y'igihugu batanu bonyene kuri mirongo ibiri n'umwe nibo bari bamaze iminsi baburanishwa bagizwe gusa n'intwazangabo zo mu gisirikare zari zifite amabanga atandukanye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu igihe ndadaye yicwa umwe muri bo yaburana yidegemvye kwa cumi n'umunani ukwezi kw'icenda guheze urubanza rwabo niho rwari rwagiye mu mwiherero bose bahakanye ivyo bagirizwa mbere ababunganira mu mategeko babwiye sentare ko bimwe mu byaha bakurikiranwa ko byashizwe mu by'abarundi bumvikanye ko guhana kw'ikigongwe c'ikivunga aho basinye amasezerano yarusha y'amahoro no guhagarika intambara mu mwaka w'ibihumbi bibiri umunyamategeko janvier bigirimana akurikirana ibibazo vy'uburundi n'akarere k'ibiyaga binini yamenyesha ko runo rubanza runyegeje imvo za politike yabitwiganiye mu kiganiro co kuri telefone yahaye ijwi rya amerika umugambi uri ku butegetsi cndfdd wabonye yuko ufise ingorane z'ukwemerwa mu gihugu bariko baca mu nzira no mu vyatsi bikunde baronke ibintu vyotuma abanyagihugu cane cane b'abahutu basubira gukunda kwemera uwo mugambwe kuva muri bibiri na cumi na gatanu uri kurazana injyane z'amoko mu kugomba gutoteza abahoze mu gisoda ca kera bikaba bijanye n'imvo za politike ikindi gituma tuvuga yuko urwo rubanza rwerekeye cane cane imvo za politike ni uko mu masezerano y'iyarusha hari inzira yari yatanzwe yotuma ivyaha vyakozwe mu myaka iheze bitashoboye guhanwa bishobora kuronka umuti iyo nzira yari yuko hashigwaho ibijanye n'ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara ariko metre bigirimana yemeza ko bakoze ivyaha muri kahise na cane cane abagize uruhara mu yicwa rya ndadaye bategerezwa guhanwa ico bikoze turazi yuko mekero ndadaye hariho abamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimwo ahubwo ni ikintu ciza cane nivyo twama dusaba ubutungane twiteze ni ubutungane buzoza bwerekana ibyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa ntibuzare butungane bufata ikiringo kimwe bufata akantu kamwe mu bintu byinshi tufata yuko ariko ugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvu z'ubwoko tukibaza ko ari urubanza bite bitebuke ruzosubirwamwo kandi rukarubanza ruteza kuzocibwa hisunzwe amategeko n'ibindi bihe uburundi bwagiye buracamwo bigoye navyo nyine umuntu atokwirengagiza melchior ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe sahwanya frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurikiranye kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri inyuma y'urupfu rwiwe kwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ingwano zamaze imyaka cumi irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe onu ivuga ko zahitanye abantu barenga ibihumbi amajana atatu eroje wikaneza ijwi rya amerika
urakoze eloge tukiri kuri iyi nkuru mugenzi wacu desire hatunga imana yavuganye na charles mukasi ari mu baciriwe gupfunga ubuzima bwiwe bwose mu rubanza rw'abagirizwa kugandagura melchior ndadaye niho narinda aho babishikiriza mugabo nabibonye aho byanditse mugabo urubanza nyine jiwe n'abo bari ku butegetsi ariko icyo navuga cyane cyane byo urumva nibyo ntabyo nzi kuko urumva abarushinze abaruciwe ingene baburanye byose ndi sinzi ibyo bafise mugabo nibaza ko ejo mu madisikuru cyangwa mu madisikuru azovugwa nibaza yuko bazobishyira imbere ibyo byo nibaza yuko batoreka kubikoresha birasanzwe mugabo iyo ni politiki politisiyen ndabivuze mu gifaransa sinibaza yuko hari icyo bifasha cyangwa byungura ubutungane nta n'icyo byungura uburundi kuko ni nta kintu mbona gikomeye kirimwo uko ndabibona twese twashaje nibaza ko ata bintu byo guhiganwa bari bake sinzi nk'abo bandi mugabo nta bintu bya hafi bya politike mugabo uko umuntu yaba aragira politike kuraba ibintu uko biri kubivuga kubisigurira abandi kugira ngo ejo kumbura abakiri bato ntibazogwe mu mutego w'ibyo twabonye cyane tutashoboye kurangura neza nibaza kwibwa ataco bizotubuza na gitondo sinavuga ko ari ubutungane nobyita intwaro kuko ubutungane uko bumeze si urwo rubanza rwonyine hariho n'izindi manza ubutungane bukora bujya ni bijya bavuga ati umwera uzi bukuru ugashika ugakwira n'ahandi hose nibaza ko n'ubuhoma buzi bukuru bugakwira hose nibaza yuko iyo intwaro ari mbi ubutungane ntawe busaba kuba bwiza bapfa kuvuga ngo ubutungane ngo burende pandangwa ntibuhangamye ni iby'uko byanditse cyangwa uko abantu babyifuza kuba ari uko ariko ujya urabe neza kenshi uko ubutungane si mu burundi gusa mbere urabona n'aha muri za etazini bariko bagwanira muri za kuru supreme bapfa ngo bariko bashiraho umuntu ngo yegereye umugambwe w'abarepublika n'ibi ubutungane burya dupfa kubivuga turabwizera turabwemera turifuza ko bubaye ndepanda mugabo burakoreshwa mu burundi rero gusumba ahandi na hamwe charles mukasi muri mu baciriwe gufungwa ubuzima bwanyu bwose mwaba mugiye kuzunguruza urubanza ngo nzunguriza kuba nta nubwo nari nashinze nta nubwo nari nitabye barabibandanya uko babiteguye no kuri ibyo bintu jewe nibaza ko si ingingo mu by'ukuri jewe imbuza iyo nda cyangwa imyinjira cyane nkurikirana bimeze uko biri babyanditse uko biri nyine ntabwo naburanye sinaburanye kandi nibaza yuko nabo nyine mu babishinzwe barazikumbure kubera ibyo bintu ntari muri icyo mugabo bakeneye kubikoresha barabikoresha ibyo bari basanzwe babikoresha imigenderanire dufitaniye n'intwaro ya fndb ntizokihinduka turagushimiye desire umubano w'u rwanda n'uburundi wafashe iyindi sura mu kinyarwanda ajejwe imigenderanire y'uburundi n'amakungu albert shingiro n'ujejwe y'u rwanda n'amakungu vincent biruta bahuriye mu nama ku mupaka wa nemba ugabura ivyo bihugu bibiri ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu diane nini nahazwe itangazo ryasohowe nyuma y'uwo mubonano rigashirwako umukono n'abo bashikirangaje babiri rivuga ko inama hagati y'abo bategetsi yabaye ku busabe bw'uburundi iryo tangazo rigira riti ku busabe bw'uburundi umushikiranganji vincent biruta yakiriye mugenzi we w'uburundi albert shingiro mu rugendo rwiwe rw'akazi uwo mubonano wari ugamije kuraba uko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bifashe n'ingene wosubira kuba nka mbere nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga abo bashikiranganji uko ari babiri bose muri uwo mubonano wabaye atawuwiteze bemeranije ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu icuka kitabaye ciza gutyo babicishije muri iryo tangazo bavuga ko biyemeje kuzobandanya bagira imibonano nk'iy'uno wa kabiri mu ntumbero yo kongera kugira umubano mwiza bavuze ko wamye uranga ivyo bihugu mu kiyago abo bategetsi bagiranye ari babiri bonyene ata wundi arimwo wiclo mu gifaransa umushikiranganji ajeje imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu albert shingiro yahaye urwandiko leta yiwe yarungikiye leta y'u rwanda minisitiri vincent biruta nawe aho urwo u rwanda rwarungikiye leta y'uburundi ibiri muri izo nyandiko ntibyashizwe ahabona byagize ibanga umubonano w'izo mpande zibiri waheze albert shingiro w'uburundi atumiye mugenzi we w'u rwanda vincent biruta kumusubiriza mu ndumane akaza kugendera uburundi nk'uko nawe yabikoze ni ubutumire biruta yemeye kuzokwitaba mu minsi iri imbere itariki bakaba bavuze ko bazobimenyesha biciye mu nzira ya diplomasi kuva imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi perezida Pierre Nkurunziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu zaduka uburundi n'u rwanda birabana y'ingwe uburundi bwagiriza u rwanda guha indaro abahatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu kw'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu u rwanda narwo rukavuga ko uburundi ahubwo bubitse abagizi ba nabi batera ico gihugu abategetsi uko ari babiri nibo ba mbere bo mu nzego zo hejuru babonanye amaso mu yandi kuva umubano waba mubi hagati y'u rwanda n'uburundi gusa mu kwezi k'umunani mwokwibuka ko abajejwe iperereza ku rwego rwa gisirikare ku mpande zose bahuriye mu nama kuri uyo mupaka nyene wa gasenyi nemba bamwe mu bakurikiranira hagufi politiki y'akarere na cane cane ivy'amatati ya gitega na kigali basanga intambwe y'uno munsi ishobora kuvyara ugusubira kurabana ryiza hagati y'uburundi n'u rwanda hagati aho abanyagihugu ijwi rya amerika ryabajije ico bibaza kuri uno mubonano biciye ku rubuga rwacu rwa facebook ahanini bavuze ko bawitezemwo umuti urama ku matati hagati y'u rwanda n'uburundi basanga kongera kubana neza kw'ivyo bihugu bizotuma bidegevya mu bihugu vyose hari abandi nyamara batubwiye ko bazovyemera babibonye urakoze diane mu rwanda ejo kuwa kabiri paul rusesabagina akurikiranwa ibyaha birimwo iby'ubugome yashikanywe imbere ya sentare y'intango ya kicukiro gushikiriza amanza asaba ko ikiringo c'iminsi mirongo itatu yahawe co gupfungwa vy'agateganyo congerwako iyindi minsi mirongo itatu mu gihe itoza ribandanya abunganira rusesabagina bo basavye ko iminsi umushikiriza amanza yahawe yo gukora itoza ihagije basaba ko uwo bunganira yohitare kugwa ibindi kuri iyi nkuru n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi urukiko rukimara gusoma umwirondoro we no kumumenyesha ko ubushinjacyaha bumusabira ko igifungo cy'iminsi mirongo itatu cy'agateganyo yahawe cyakongerwaho indi minsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikomeza rusesabagina yahise avuga ko uwo mwirondoro atari uwe yabwiye urukiko ko hari icyo yifuza ko gikosorwa mu mwirondoro we watanzwe n'urukiko avuga ko adashaka ko bazajya bavuga ko ari umunyarwanda kuko ari umubirigi yasobanuye ko kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu atari umunyarwanda kuko aribwo yasubije pasiporo ye n'indangamuntu ye agahita ahunga ati kuva icyo gihe nahise mba imfubyi y'umuryango w'abibumbye rusesabagina yakomeje abaza ati niba ndi umunyarwanda ibyangombwa bindanga ni ibiye pasiporo yanjye ni iyihe metre david rugaza umwe mu bunganira bwana rusesabagina nawe yahise akomeza abwira urukiko ati mbere y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda nta munyarwanda wari wemerewe kugira ubwenegihugu bubiri kandi kugira ngo asubirane ubunyarwanda byamusabaga kwandika bisaba rusesabagina n'abamwunganira bavuga ko kugeza ubu afite ubwenegihugu bw'ububirigi ubushinjacyaha bwo bwavuze ko umwirondoro wari umunyarwanda ndetse ko yakomeje kuwemera yaba mu ibazwa rye ryo mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha ubushinjacyaha bwahise busaba ko iburanisha rikomeza ku bijyanye no kongera igifungo cy'agaciro by'agateganyo urukiko rwahise rumenyesha rusesabagina n'abamwunganira ko iyo mbogamizi bagaragaje izasuzumwa ikindi gihe rusaba ubushinjacyaha kuvuga impamvu basaba ko rusesabagina akomeza gufungwa ubushinjacyaha bwavuze ko urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rwaherukaga gufatira rusesabagina icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka hakaba hari hakenewe ko icyo gifungo cyongerwaho indi minsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikomeza ubushinjacyaha buvuga ko bugikomeje iperereza kuko bumaze kubaza abatangabuhamya icyenda bagizweho ingaruka n'ibitero bya FRN mu gihe hakiri abandi bo kubaza bo mu turere twa Nyaruguru Nyamagabe na Rusizi ubushinjacyaha bwanongeyeho ko bwifuza ko bwakongererwa igihe kugira ngo bubashe guhuza ibyo mu iperereza ry'ibanze rya mbere n'iry'ubu ndetse no guhuza ibyo rusesabagina akurikiranyweho n'ibyo abo bwita amashumi ye rusesabagina yavuze ko nta mashumi afite ndetse ko ari ubwa mbere yumvise ko mu rubanza rwe harimo abandi bari kumwe bafatanije icyaha Maître Rugaza asubiza kuri kiriya cyifuzo cy'ubushinjacyaha yavuze ko umukiriya we afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko iminsi mirongo itatu yari yasabiwe yarangiye ku itariki ya cumi na karindwi z'uku kwezi kwa cumi uyu mwaka uyu munyamategeko avuga ko iyo umuntu asabirwa kongererwa iminsi bikorwa mbere y'uko iriya minsi mirongo itatu irangira ahita asaba ko urukiko ruhita rurekura umukiriya we ngo kuko afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko Maître Rugaza yabibwira Dijwi ry'Amerika nyuma y'iburanisha ibiteganwa ko pororongasiyo yakorwa ntabwo ku ruhande rwacu twe twabonaga byuzuye ku buryo twe twasabaga ko yahita afungurwa cyane ko twabonaga n'igihe cyagombaga cyari gisanzwe kigenwa n'itegeko ku buryo iyo pororongasiyo yanasabwaga nacyo kitarubahirijwe itegeko ubu dufite rya porosidire penali rya bibiri na cumi n'icyenda rivuga ko mbere y'uko usaba pororongasiyo ugomba kugaragaza ingengabihe z'uburyo wakoresheje iminsi mirongo itatu wahawe n'ibyo wakozemo n'ibyo uteganya gukora so mu gihe rero udashobora kugaragaza icyo wakoze muri iyo minsi mirongo itatu ntabwo ubundi iyo pororongasiyo yemerwa ariyo mpamvu twebwe ku ruhande rwacu zonyine kuba itegeko rivuga ko hashobora gukorwa pororongasiyo ntabwo ubwabyo bihagije ahubwo hagomba kurebwa n'iki cyangombwa gikenewe kugira ngo iyo pororongasiyo yakorwe kuko kuba iperereza wenda haba hari ikirikorwamo cyangwa se kigikorwa ntabwo ubwabyo bihagije ku buryo iyo pororongasiyo yakorwa ahubwo ugomba kugaragaza ese uzakora iki wakoze iki ubushinjacyaha buvuga ko bwasabye urukiko kongerera rusesabagina igifungo cy'agateganyo cy'iminsi mirongo itatu tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa cumi icyo gihe ngo iminsi mirongo itatu ntiyari yakarangiye ubushinjacyaha bwongeyeho ko uburyo abunganira uregwa babara igihe umukiriya wabo amaze afunze binyuranije n'amategeko ndetse busaba urukiko gutesha agaciro ibivugwa ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ubushinjacyaha busobanura ko ibyo bwasabye biteganywa n'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha riteganya ko iyo iminsi mirongo itatu yasabwe n'ubushinjacyaha irangiye bukiri mu iperereza busubira imbere y'urukiko kongera bugasaba ko uregwa yakongererwa iminsi mirongo itatu yo gufungwa by'agateganyo nyuma yo kumva paul rusesabagina n'ubushinjacyaha bumusabira gukomeza gufungwa by'agateganyo urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rwamenyesheje ko buzafata umwanzuro kuri iki kibazo ku wa gatanu tariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi saa cyenda z'igicamunsi muri uru rubanza ku nshuro ya mbere hagaragajwe ko hari undi munyamategeko wa gatatu uzajya yunganira rusesabagina ariwe gatera gashabana gusa mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri uyu munyamategeko ntiyari mu cyumba cy'urukiko kuko byavuzwe ko ari mu rugendo paul rusesabagina akurikiranyweho ibyaha birimo iby'iterabwoba ibyaha by'ubwicanyi byabereye mu turere twa nyaruguru nyamagabe na rusizi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali turagushimiye asumta radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
muri iki gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya korona leta zunze ubumwe za amerika niyo ya mbere mu mibare y'abanduye ariko iyi virusi si cyo cyorezo cya mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika muri make mureke turebere hamwe bimwe na bimwe nabyo bike cyane mu byorezo bikomeye byayogoje iki gihugu kuva kikivuka mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na gatatu umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika wari umujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu usibye ibyo ni naho hari icyambu kinini cy'igihugu ku nyanja ya atlantika muri uwo mwaka philadelphia yakiriye abantu benshi bahungaga icyorezo cy'ubuganga yellow fever mu cyongereza cyangwa fievre jaune mu gifaransa cyarimo cyoreka imbaga mu birwa bya carayibe biri mu nyanja ya pasifika bamwe muri bo bazanye iyo ndwara vuba vuba cyane banduza abandi benshi yahitanye byibura abantu ibihumbi bitanu ituma abandi ibihumbi cumi na birindwi bahunga ni ukuvuga hafi ya kimwe cya kabiri cy'abaturage bose b'umujyi wa philadelphia muri icyo gihe mu bahunze philadelphia harimo na perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington wategekaga icyo gihe n'abandi bategetsi bo hejuru ba guverinoma y'igihugu indwara y'ubuganga ikwirakwira kubera umubu uyirwaye akayikira bimubera urukingo rwayo burundu ubuzima bwe bwose naho ku birebana no kuyikingiza nyir'ubwite ikigo cy'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo cdc mu magambo ahinnye y'icyongereza kigira inama abanyamerika gufata urukingo igihe icyo ari cyo cyose ku barengeje amezi icyenda y'amavuko nyuma y'icyorezo cy'ubuganga leta zunze ubumwe za amerika yatewemo n'icyorezo cya kolera mu byiciro bitatu bitandukanye hagati y'umwaka w'igihumbi magana umunani na mirongo itatu na kabiri n'uw'igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatandatu abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko yaturutse mu buhinde ku mugabane wa aziya ikwirakwira isi yose kubera urujya n'uruza rw'abacuruzi bavuga ko igeze muri leta zunze ubumwe za amerika yahitanaga kugera ku bantu batandatu buri munsi mu gihumbi magana cyenda na gatandatu n'igihumbi magana cyenda na karindwi leta zunze ubumwe za amerika yatewe n'icyorezo cya tifoyide cyahitanye abantu bagera ku bihumbi cumi na kimwe buri mwaka ibicurane bya esipanye spanish flu mu cyongereza gripe esipanyole mu gifaransa yo yahitanye abantu barenga ibihumbi magana atandatu na mirongo irindwi na bitanu muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana cyenda na cumi n'umunani indwara y'ibicurane bya esipanye bayise gutyo nyamara itarakomotse muri esipanye ahubwo ni uko igihugu cya esipanye aricyo cya mbere na mbere cyavuze ku mugaragaro ko cyatewe n'iki cyorezo ibindi bihugu byarabihishaga abahanga mu by'ubuvuzi n'amateka bavuga ko umuntu wa mbere wagaragayeho ibicurane bya esipanye hari mu kwezi kwa gatatu igihumbi magana cyenda na cumi n'umunani yari umusirikari wo mu kigo cy'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika cy'ahitwa fanston muri leta ya kansas mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu mu kwezi kumwe iyi ndwara yari imaze guhitana abantu mirongo itatu n'umunani muri icyo kigo cya gisirikari muri bagenzi buriya musirikare rero wa mbere ibihumbi mirongo itanu na bine bari muri iki kigo abandi barenga igihumbi n'ijana bari mu bitaro barayanduye kubera abasirikare benshi b'amerika bagiye gutabara mu burayi mu ntambara ya mbere y'isi yose bayijyanyeyo bityo itangira gukwirakwira uburayi nyine birumvikana nabwo bukongeza ibindi bice by'isi byarimo ubukoroni nk'aziya na afurika na n'ubu abahanga ntibaramenya neza imibare nyakuri y'abantu ibicurane bya esipanye byahitanye ku isi ariko bemeza ko muri rusange byibura miliyoni magana atanu bayanduye naho abo yishe bari hagati ya miliyoni makumyabiri na miliyoni mirongo itanu ndetse bamwe na bamwe bakeka ko abishwe n'ibicurane bya esipanye bashobora kuba bagera kuri miliyoni ijana ku isi yose aba twavugamo nka dr jeffrey taubenberger nk'uko yabyanditse mu kinyamakuru cya cdc cyitwa emerging infectious diseases usibye intambara z'isi iki ni cyo cyorezo kibi cyane cyayogoje isi kurusha ibindi byorezo mu kinyejana cya makumyabiri kugeza ubu nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagiwumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwirinda iyi virusi ya korona nayo nta muti nta rukingo murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.